bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamina na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane n'ahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze mu minsi iheze wasanga bafise inguvu rwose bagakora bakirirwa mu murima mugabo ubona abagiye mu murima saa sita saa tanu tubona bashize isuka ku rutugu bati biranse kuko umuti atakiwuherekeza cane kihari kininiya kugira ngo baronke izo nguvu
uyu ni madama hatungimana casilde arongoye urunani rw'abagendana umugera wa sida mu ntara ya bubanza mu burundi rpb plus avuga ko ukuba hari amafaranga leta y'u burundi itakironka mu bahora bayishigikira muri ico gisata biriko biratuma abagendana iyo ndwara ibubanza basinzikara iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yaraye akomboye mu mabanga umukuru w'igipolisi kale kayikula hamwe n'umushikiranganje w'umutekano mu gihugu henri tumukunde ni mu itangazo ryasohowe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ejo kuimana kale kayihula yahowe ko ubugizi bwa nabi bwiyongereye cane muri ico gihugu na cane cane ku murwa mukuru kampala hamwe n'ibiturire vyabaye indanse mu gipolisi akaba yaciye asubirizwa ubwo nyene n'umugenduzi mukuru w'igipolisi okote ochala Kampala umushikiranganje w'umutekano Henry Tumukunde nawe yaranebaguwe cane nuko igipolisi kidakora neza kandi ntiyahuza ngo n'umukuru w'igipolisi Kale eh, Kayihura nk'uko iryo tangazo rya perezida ribandanya rivuga nawe akaba yaciye asubirizwa na General Eli Tumwine abo bategetsi babiri babogojwe barafatanije na Museveni mu rugamba rwo kwigarurira igihugu rwashikanye Yoweri Museveni ku butegetsi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu igisata c'ishami mpuzamakungu onu cita ku mpunzi rcr caratanguje mu gihugu cose c'ubuganda ubuhinga bwa none bwa biometrike mu ntumbero yo gusuzuma nimba ibitigiri vy'impunzi hamwe n'abasaba ubuhungiro bihuye n'ivyanditswe rcr isigura ko ikeneye kumenya neza ko imfashanyo zishikira vy'ukuri abo ziba zigenewe igihugu ca uganda cakiriye impunzi zishika umuriyoni eh, n'amajana ane zaje ziva muri sudani y'epfo repubulika iharanira demokarasi ya kongo hamwe n'uburundi leta leta ya uganda yarashimiwe ku mutima yarashi, eh, ku mutima w'urukundo yerekanye mu kugururira imiryango impunzi zihunga intambara no guhamwa ayamara bakavuga yuko hari ibitigiri bigagamishwa mu ntumbero yo kunyuruzwa uburyo buba bugenewe impunzi perezida wa siriya bashar al assad yararahiye kuno w'imana ko igisirikare ciwe kizobandanya gisatira abarwanya ubutegetsi mu buseruko bwa guta naho abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika n'ubwongereza bamwagiriza kuba ariko yunyura ubuzima bw'abanyagihugu avugira kuri televiziyo y'igihugu bashar yagize ati ndugure twamugina intambara ku bakora iterabwoba ibwirizwa kubandanya kandi muri uyo mwanya nyene abanyagihugu bazohabwa akaryo ko kuva mu bice birimo intambara ejo ku munsi wa mungu perezida wa amerika donald trump na theresa may umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza baremeje ko uburusiya na siriya ari byo bihugu biberamwo ubwicanyi mu buseruko bwa guta hanze y'umurwa mukuru damascus bwegerwako radiyo ijwi rya amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet ariwe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu amwe mu mashyirahamwe yarwanya ikiza c'umugera wa sida mu burundi avuga ko ibihano vyafatiwe leta y'uburundi bigamije guhagarika imfashanyo ironswa n'ibihugu bimwe bimwe biriko biragira ingaruka mbi ku barwayi ba sida mu ntara ya bubanza muri ico gihugu umunyamakuru w'ijwi rya amerika ibubanza diano ndonse adufitiye inkuru ndende inama nkuru y'igihugu ijejwe kurwanya umugera wa sida ivuga ko igitigiri c'abawandura cagabanutse muri iyi myaka indwi iheze cavuye kuri umwe n'ibice bine kw'ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kija kuri umwe kw'ijana muri kino gihe mu makoraniro y'amashirahamwe afasha kurwanya ikiza ca sida umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyo nama nkuru y'igihugu muganga desire nduwimana yarashimye iyo ntambwe bagezeko turavye nke ivyigwa bikuru bikuru vyagiye birakorwa hariho nk'icigwa gikuru coba cabaye nko mu bihumbi bibiri na cumi bigiye bita edes murazi ko cari catweretse yuko muri rusange abagendana umugera wa sida ari umwe n'ibice bine kw'ijana ariko ubu turavye ibiharuro bishasha ico cigwa nyene giheruka kuduha ankete birerekana yuko vyagabanutse ubu tugeze ku muntu umwe kw'ijana birashimishije cane ubu turiko turaraba biriko biragenda neza ariko rero amwe mu mashirahamwe afasha kurwanya umugera wa sida mu gihugu afise impungenge ko ico gitigiri gishobora kutazobandanya kigabanuka ni mu gihe imfashanyo ku bagendana umugera wa sida yagabanutse kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihugu gifatiwe ibihano n'amakungu ivyo bikaba bifise inkurikizi mbi mu bahora baronka bene iyo mfashanyo uyu ni umwe yahisemo kuja mu kazi k'abadandaza umubiri mu gisagara ca bubanza kugira aronke ico afungura umugabo wanje nagiraho nk'imyaka ibiri ari mu mpimba simbizi ico nikorako kandi mu nzu y'impangano urumva ishamita nko kuja mu kazi k'ubusambanyi kubera ata n'ikintu ndonka afungura ata naho mfise ho kurima nta n'ikintu ngaho badufasha kugira ndihe inzu nagira ndonke nitwo mfungura mu cegeranyo c'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu onu kijejwe kurwanya sida arico onu sida co mu mwaka uheze cerekana ko aba badandaza umubiri bari mu banduza abandi umugera ico cegeranyo kivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu baharugwa kuri mirongo ibiri n'umwe n'ibice bitatu kw'ijana kukaba nkako uyu mukenyezi awugendana aratubwira uko yandukiza abandi uko hari igihe usanga kenshi haje nk'umuntu twagira amanota yikingiye ugasanga nawe mwanduje nageze imbere agemanye n'uwundi nawe ugasanga arawanduje ntimunikingira urumva turikingira mugabo urumva birashobora nko gushika ngazaho umuntu akanga kuyikingira ngo we nturwaye ngo urakomeye ugasanga yanduye mu buryo nk'ubwo yabo kubera inzara uvuga ati amahera je ntayo nsiga uca uhita uretse uku kwanduza abandi n'uyu nyene kubanduza amagara yiwe abandanya abangamiwe ni mu gihe avuga ko aheze amezi atanu ahagaritse umutupfufahaza inyuma y'imyaka hafi umunani ayifata imvo ni kugira ntihinubwe n'abagabo barondera abadandaza umubiri mu gisagara ca bubanza kuko ari naho asanzwe afatira uwo muti hama ndawufate gute atanaco dufungura irya miti nayo asaba ko umuntu hanze agafungura haheze igihe kingana ko uwuhagaritse haraheze nk'amezi atanu ntiwibaza ko indwara ishobora kugusinzikaza kuruta ivyo ndavyibaza kubera imbo z'ubukene inzara ndashobora kumara n'iminsi ibiri ntariye none iyo ugiye muri ako kazi uronka amahera angana gute nayarasi urashobora kuronka nka bitanu canke bitatu bino ukaba uronse ayarasi ubuye kubera uwaronse ingene udandaza uwo mubiri hama ukaronka amafaranga y'ingene ushobora gufungura kubera ko utosubira gufata uwo muti kuko benshi bashatanga baranyinuwe ngo nawe ngo aza gutora imiti y'umugera bagwaye umugera ngo ibiki bose nicyo gituma bayihagaritse mbere no kuyifata n'abandi agenda kwipimisha agasanga bararwaye agashaka babireka ntibigwaraje no gufata imiti kugira ngo ntibabure isoko abaganga bavuga ko uguhagarika umuti upfufahaza umugera wa sida gutuma abasoda b'umubiri bagabanuka ariko kandi no ku bitaro bikuru vy'ibubanza baremeza ko abatari bake bahagaritse gufata imiti ku bw'ubukene bw'imfashanyo y'ibifungurwa n'ubwo atagitigiri cabo batanga aha rero amashirahamwe yahora akora amahimiriza mu kurwanya sida avuga ko batakibashikira ku kubura uburyo hatungimana kasiride arongoye urunani rw'abagendana umugera wa sida rpp plus mu ntara ya bubanza kera nk'abajejwe nyine urunani twarazunguruka amakomine yose tuza turatanga inyigisho tuza turarondera ibiharuro tukavuga tuti mu ikomine aha haraba mu ikomine aha haraba abari kuri petemeye naba abari kuri bagiterime naba gutyo gutyo gutyo gutyo tukabaca mu migwi tuko twishikira ku kivi mugabo ubu n'ukuri ntibigikunda ntitwashobora kuhagenda n'amaguru ngo tuhashobore urongoye igisata cyo gupima no gukurikirana abagendana umugera ku bitaro bikuru by'i bubanza kayomba mustafa avuga ko iyo habonetse imfashanyo y'ibifungurwa ariho bababonerwaho kugira ngo babasigurire akamaro ko kubandanya bafata umuti mu minsi aho bari barabiduhaye pamu yagerageje kuturungikira ibyo dushobora kubafashisha byari bimeze neza cyane ikintu twagiye kubona kandi cyarimo gifasha ni uko n'abari bashobora kuba barahevye tutazi iyo bari bafata imiti twabonye basa n'abagarutse tuca tugerageza uburyo kubafatiraho turabegera turavuga ati ibyo ari byose urya izo mfungurwa mukenera burya byari byiza ko mufata umuti kuko n'ubu uri ngirakamaro cyane no ku ruhande rw'abanyuzwe n'inyigisho bakibandanya bafata umuti wo gupfufahaza bavuga ko bashobora kuwuhagarika umwanya n'umwanya kubw'ubukene babayemwo na twebwe tuzohitamwo guheba none uwunwa ugaca ugira ibindi bibazo ukazungurirwa ukababara ukagira gute urumva uca uhitamwo nawe ukavuga ati ndahevye n'ubundi ari ugupfa ndapfuye n'ico kimwe hari ubukene bwinshi ibintu birazimvye ntaho ufise ukora urumva ni ukuri leta ikintu ndayisaba nk'uko ari umuvyeyi w'abarundi ari umuvyeyi wa twebwe twese ni uko yodutabara pame igasubira ikaziradufasha kugira aho idufasha ni ukuri turamerewe nabi uwo wese yo kumvamo umutima w'ikigongwe ko ati je ndashoboye gukora iki by'ukuri bakaraba bakatugarukira abo babakoze hatungimana kasiride arongoye urunani rw'abagendana umugera wa sida rpp plus mu ntara ya bubanza avuga ko ikena ry'ibifungurwa ririko rirasubiza inyuma amagara y'abagendana uwo mugera urabona ko n'amagara y'abari ku miti adatera duga nk'uko vyahora mu minsi iheze mu minsi iheze basanga bafise inguvu rwose bagakora bakirirwa mu murima mugabo ubu n'abagiye mu murima murima saa sita saa tanu tubona bashize isuka ku rutugu bati biranse kuko umuti atakiwuhekeza cane kihari kininiya kugira ngo baronke izo ngufu uyarongoye urunani rbp plus abandanya avuga ko muri kino gihe hibonekeza ubukene bwinshi mu bijanye no kugwanya umugera wa sida hari n'ivyo bataronkera isiguro akarorero atanga ni nk'ibijanye no guhindurirwa imiti ipfufahaza ivyo avuga ko ababijejwe bahora bikora ku maradiyo kugira ngo amakuru abashikire tukibutsa ko ayo maradiyo ayatari make yaturiwe ayandi arahagarikwa muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imfashanyo mvamakungu zihagarara mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kinyarwanda n'ikirundi imvura yaguye mu mpera zino ndwi twaraye dusozereye yononye ibitari bike mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ku murongo wa telefone ndi kumwe n'imenyesha amakuru wacu claude ganza munyamagana yanyarukiye kuraba uko byifashe claude amahoro ngaho mu rubavu
amahoro amahoro diane wanyarukiye kuraba uko byifashe ubu ibitigiri by'ibyononekaye bimaze kumenyekana n'ibyaha
diane nko ku ishuri ry'ubugeni ryo ku nyundo tuvuye mu masaha ya mbere ya saa sita mu kanya hamwe na minisiteri ishinzwe ibiza ndetse n'ubuyobozi bw'akarere n'intara y'uburengerazuba ibyo bavuze byangiritse harimo moteri ebyiri zatangaga amashanyarazi mu gihe umuriro wabuze hakaba urukuta rwa metero zigera kuri magana abiri rwasenyutse ndetse n'umuyoboro w'ikoranabuhanga wa fibure optike wacitsemo kabiri hakaba imyaka ibiribwa ibiro magana arindwi na cumi muri icyo kigo cyonyine ifu ya kawunga ibiro magana atatu na mirongo itanu umuceri ibiro magana ane isukari ibiro magana abiri umunyu ibiro ijana na mirongo itanu n'amavuta ibiro ijana na mirongo itanu ndetse n'ibindi bitandukanye byangiritse harimo n'ibikoresho by'abanyeshuri ibiryamirwa ibyambarwa n'ibindi bitandukanye byose batubwiye ko bifite agaciro kaba ka miliyoni zigera kuri enye ariko hari n'ibyo minisiteri imaze kubafashisha by'ibanze birimo ibikoresho by'isuku ndetse n'ibiryamirwa kuko abanyeshuri kugeza ubu ngubu bari bakiryama mu mashuri yari asa nk'aho ari ahantu hitaruye nko hejuru atagezwemo n'amazi ndetse na ateriye bakoreshaga mu bijyanye no gushushanya ndetse no kubaza minisiteri nayo ikaba imaze kubaha ibikoresho by'ibanze bifite agaciro ka miliyoni zikabakaba nanone enye ariko bavuga yuko hari eh, ubundi bufasha bashobora kuzatanga nyuma buramutse bubonetse kuko ngo bakomeza gukora ubuvugizi ibyo byari by'ibanze gusa birimo n'ibyo kwiyorosa ah, amakayi amakaramu n'ibindi byo gukoresha nk'amasuku ariko nta biryamirwa bigeze babazanira cyangwa se ibindi nanone bagikeneye bavuga yuko oh, bishobora kuzaboneka nabyo mu minsi iri imbere ariko hari n'abaturage nyine basenyiwe amazu nabo baza guhabwa imfashanyo mu kanya ntabwo turamenya umubare w'ibyo baza gutanga n'agaciro kabyo kuko bitangwa mu masaha ari imbere ho gatoya twabonaga ah, mu kanya tuba turi kumwe n'abantu bo muri croix rouge ni umuryango mpuzamahanga utabara imbabare nawe uri gukora ibarura kugira ngo urebe abantu bababaye kurusha abandi kugira ngo nabo baze kugenerwa ubufasha nabyo tuza kubatangariza abakurikira ibya amerika mu masaha akurikira tumaze kubimenya murakoze cyane rwose Um, hari igishasha kiri ahaba ku bo baba barahakomerekeye ejo hatubwira ko ari batanu baracara bonyine bamaze kumenyekana
kugeza ubu ngubu ntabwo iyo mibare irahinduka ko mu kanya nganira n'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubw'intara bavugaga yuko bakiri abo ngabo batanu bari gukurikiranwa ku bigo nderabuzima kandi ko batakomeretse bikabije nta nta bandi bantu bandi bigeze batangazwa donc iyo mibare iracyari iyo ngiyo nta kirahinduka ku bijyanye n'abakomeretse nta n'abantu bigeze bahasiga ubuzima magingo aya urakoze cyane rwose claude ganza ubandanye ukurikirana iyo nkuru hagufi hama turaza kongera tukwikore ko mu masaha ari imbere kugira ngo tubwire uko bizaba byifashe bamwe mu barundi n'abanyarwanda bari babeshejeho no gusumiranira hagati yabo bicaye ku mbibe zitandukanye bavuga ko icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri cabahombesheje ibitari bike umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda eric bagirusa arabandanya ino nkuru imyaka itatu igiye kwirenga ibihugu by'u rwanda n'uburundi birebana y'ingwe ibi byateye itose kara ry'ubuhahirane n'imigenderanire ku bihugu byombi ubucuruzi kuri ibi bihugu bwarahagaze byatumye imipaka mito mito abaturage b'ibihugu byombi bakundaga kunyura nk'iy'ibusamu isa n'ihagaze ijwi rya amerika yongeye kureba imigenderanire ku batuye umurenge wa nyanza mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda ahari isoko rya nyaruteja ryakunze guhuza abanyarwanda n'abarundi cyane abo mu ntara ya ngozi mu bihe bitandukanye kuri ubu urujya n'uruza ntirugishoboka ni igihombo ku mpande zombi duhereye ku banyarwanda ikintu byaduhombejeho hari igihe umuntu yakenera nk'utuntu twa makeya akagera akatugura hakurya umwenda urabona ko ino bamaze gucaho imyenda ya sekeni uravuga caguwa eh, rya caguwa ariko nashobora kujya hakurya hariya nkabona nk'ipantaro yo kwambara we nkayikorana icyo gihe bikanyorohereza abarundi nabo bavuga ko bahombye byinshi twebwe icyo twahombye urabona barashora nk'ibintu barajana nk'impene ariko ubu nta mpene bakizana kubera bumva bahukaye canke bakazana nyine ibiribwa ubu- ubu ntibi- ntibikiza twarahombye rero nyine ubu duca tugura ibintu bihenze iwacu narahombye none nk'ubuye mukuze no ndihisha ariko yaba twagenderanira mba- mba nigira ku mudogi ku mugaragaro amakuru twamenye ni uko kugeza ubu nta munyarwanda upfa kwinjira mu burundi aciye ku byambo bito bito bari basanzwe bakoresha gusa hari abarundi bo baza mu rwanda nk'abijwi rya amerika yabonye baremye isoko rya nyaruteja baraza babundabunda nka nyine nyine ibyo nashoboye banguriye neza nyine ndi- sini- sinidoga bari bashoye iki uyu munsi cyo nshobora agatoki nawe wari washoye iki jene nashoye agaceri none kugira ngo muve i burundi mugere i rwanda bibasaba iki biratugora nyine bibagora gute dusobanurire Mm. turi nyine baradufata nyine iwacu nyine hariya iwacu nyine baradufata ngo i rwanda nimuharehe kuj- kuja mu rwanda yatuza nyine natwe nyine kora nyine iyi nda tukagenda twebwe nyine turaza bahora nibonera kure ukababwira ati ndiko ndakubinda kumahwa nimundeke mbandanye wagira ikibasigiye bakakureka ijwi rya amerika yageze kuri kimwe mu byambo bito bito byo mu murenge wa nyanza bihuza u rwanda n'uburundi ngozi ku ruhande rw'u rwanda bashyizeho uburinzi ku cyambu cya manyoni twahasanze abagabo babiri bo mu mutwe w'inkeragutabara batubwiye ko baharinda umutekano mu buryo buhoraho birinze kutubwira buri kimwe mu masaha ya saa tatu n'igice z'igitondo bateguraga amafunguro bashaka inkwi zo gutekesha
niba mwahageze mwabonye ko tubafite abakozi bandika mu gitabo uwinjiye icyo yinjije n'igihe ari busubirireyo hanyuma rero tukabaha utujeto utwo tujeto rero nitwo bakoresha basubirayo tukaza kumenya ko abinjiye ari nabo batambutse ni ukuvuga ngo tumuha akajeto akahasiga ibyangombwa n'irangamuntu noneho yaza gutaha akayifata agataha bityo tugakurikirana mu bijyanye n'umutekano ko nta kindi uwo ni bwana jean damascene irenzaho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyanza ku gisagara aragaruka ku cyo bakorera abarundi b'abarundi bashaka kwinjira mu rwanda itozekara ry'iyi migenderanire ku bihugu byombi ribabaje benshi nk'uyu wa nyaruteja wemeza ko yakeshaga amaramuko ku bucuruzi bw'ibigori yaranguraga mu burundi iburundi twahagendaga mbese ngiye nka cyane nakundaga kuranguraho ibigori imbere noneho nkayanotse ibigori ku mbabura aho hepfo turutse no kubaka iyi nzu nibyo byanafashije urumva ko nakoraga ikintu gituma nibeshaho urumva ko twahahombeye ikintu kiri cyane nk'ariko twegereye ku mupaka abaturage b'ibihugu byombi bifuza ko habaho ubwumvikane imigenderanire ikongera gusubira uko yahoze abanyarwanda bati ubuyobozi icyo tubusaba twumva ko bagira bashikirana nibura natwe tukajya tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza bahaduhahamo numva aribyo byaba byiza hariyo abana bacu hari uwifuza ko u rwanda rwagumya rufunze gutyo abarundi nabo bati ndihisha mugabo yaba twatemeranira nagenda ku mudogi mukuza ndihisha no no gutaha ndihisha ikindi nyene nk'ubu n'amahera urabona iwacu yaciye aja hasi gose nk'ubu bagenderaniye nkeka yose yongera akaronka agaciro ku byifuzo by'abaturage b'impande zombi bwanarenzaho uyobora umurenge wa nyanza n'abati nagira ngo wenda iki kibazo gikomeye ijwi rya amerika ni mpuzamahanga mwakibaza abarundi cyane kuturusha kuko twebwe nta kibazo twe dufite ngira ngo niba mwabibonye nta muntu dufite ikibazo rwose waje muri izo nzira wenda ukavuga ati iyo ngiye kuza mu rwanda iwanyu birampenda munca amafaranga mwara utubuza kuza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyanza ku gisagara yahamirije ijwi rya amerika ko kugeza ubu abarundi bemerewe kwambuka mu rwanda nta nkomyi gusa yemeje ko ku mpamvu z'umutekano abanyarwanda batambuka i burundi bwanarenzaho yemera ko kugeza ubu kandi kuba hari umwuka utifashe neza ku bihugu byombi byabangamiye imigenderanire n'ubuhahirane byabangamiye ubuhahirane n'imigenderanire muri rusange urabona abarundi abanyarwanda uko duturanye duturanye nk'abavandimwe duturanye nk'abafite imiryango hakurya no hakuno ku buryo ubona mu by'ukuri ntabwo wavuga yuko bitayihungabanyije kuko ntabwo iyo urujya n'uruza rutoroshye kugenda uko byagenda kose birumvikana yuko ikibazo cyo kiba kirimo abacururiza mu isoko rya nyaruteja nabo baravuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi byaraduhombeje ibintu byavaga i burundi bakabizana nino bakahakora ibindi nawe nta bintu bikiva i burundi ngo birazina mu bicuruzwa u rwanda rwoherezaga mu burundi ibintu bitarabana birimo amata ibirayi ibishyimbo n'ibindi uburundi nabwo bwoherezaga mu rwanda ibiribwa birimo n'imbuto imibaniro y'u rwanda n'uburundi yatangiye gutosekara cyane mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu ubwo imidugararo ishingiye kuri politiki mu burundi yadukaga bamwe barwanya indi manda ya perezida Pierre Nkurunziza ni ingingo Bujumbura ishinja Kigali kuyiba inyuma maze Kigali ikayamaganira kure muri bibiri na cumi na gatandatu u Rwanda rwatangaje ko hagati ya bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu u Rwanda rwari rumaze gutakaza mirongo ine ku ijana by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi bibiri na cumi na gatandatu kandi nibwo Burundi bwahagaritse ubucuruzi n'u Rwanda birasa naho rubanda rugufi bazakomeza kuhababarira igihe cyose nta cyahinduka ku mibanire y'ibihugu byombi kandi bo baravuga ko batazi iyo biva n'iyo bigana igisubizo kiri hagati y'abo baperezida babiri naho twebwe abato bato nta kibazo cyacu akabagira ubusa ijwi rya amerika imanyoni ku gisagara ku mupaka w'u rwanda n'uburundi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara dusubire mu gihugu cy'u Burundi tubandaniriza muri komini nyanzarake intara ya makamba havugwa iduzwa ry'ibiciro ry'amakara abegwa n'iyo ngingo rero riraniga kuko bemeza ko bagiye kunanirwa no kubaho umenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika inyanzarake alain ive irankunda yaravuganye na bamwe muri bo maze adutegura ino nkuru
abanyagihugu bo muri komine nyanzarake bayaze n'ijwi rya amerika bemeza ko iryo duga ry'ibiciro vy'amakara ryatanguye kwibonekeza kuva mu mwaka uheze abajejwe intwaro batanze itegeko ry'uko atawurekuriwe guca ibiti batamuhaye uburenganzira abenshi mu bahora babikuramwo amakara baciye bahagarika ico gikorwa nk'uko babandanya bamenyesha kuva ico gihe gushika uno munsi abanyagihugu bagaragaza ko batacorohewe mu bijanye no gutunganya ivyo gukinjika mu ngo kubwo ibiciro vyayo biduga ku munsi ku munsi aba ni bamwe muri bo jewe sinoroherwa cyane kubera ntangura guharura uburyo kuko uraharura ati mwere kugura udukara rasiyo nayo bica bigenda gute ncane nondere na rasiyo kugira ngo ndye ariho wimvira kujya kugura udukara kuko tuzimbye cyane hako ndara ubusa pfuma mpiba ya makara ukacanisha inkwi nazo nyene hari uzigura amahera kubera ziva kure cyangwa ukagenda kuzirondera ukarondera utwo twingarara kugira ngo urare uriye aha bitugoye byose amakara nk'ubu afise igiciro kirekire ni ikibazo kuri twege nk'ubu ikibazo c'amakara uko ndagitunganya ubwa mbere ubu nk'umufuko urageze ku bihumbi mirongo itatu ibihumbi mirongo ine kare yari amafaranga make gose kare wararonka agafuko ku mafaranga ibihumbi bitanu kubayagura n'ikibazo gihambaye cyane ku bw'abo banyagihugu iryo duga ry'ibiciro vy'amakara biza bisongera isibe kuko badashobora no kuronka amafaranga amajana atanu yo kugura akadobo k'amakara kera ako kadobo kahora ku mafaranga ijana gusa mutabazi prospere yidoga ko iryo duga ry'amakara rizaryunyura ubukene barimwo kubera dusanzwe duba mu miryango mito mito kandi dufise n'abana bari ku mashuri eh bica byongera ubukene mu bundi ubukene buraturemereye cyane mu miryango kubera ibyo bintu byose bikenye kuko akantu bakwegwa n'akandi kandi byama byashikiye icenda bibona ababyeyi duca tugira ingorane ko tuza gufata amadeni ku bafise agafaranga erega ni nk'ibisumbu ni nk'ibifungurwa tuca tuyasoma kujya dusuma bamwe mu ndongozi z'amashyirahamwe akingira ibidukikije babona ko kuduga kw'ibiciro by'amakara ari ikibazo nkoramutima cyane cyane ko muri iyo komine nyanzarake iguriyemo abanyagihugu bafise amikoro abayabaye kubwa david n'interetse arongoye roots and shoots burundi ati atagikozwe kugira ngo abantu bigishwe kugwiza ibiti bivamo amakara ivyo biciro bizotera biduga uwo makara aduze igiciro kandi biragoye no kuyaronka tuje tubaho gute gute nk'ubu nyanza dufise abantu benshi ni komine ya mbere mu ntara ya makamba ifise abantu benshi ubwa mbere bw'ubwo nuko abanyagihugu bategerezwa kwigishwa bakingira ivyo biki kubera n'ifaranga ryacu riguma rita agaciro burya bwa ati iza guhona zihera mu ruhongore ugasanga rero ivyo twokenda buke buke naho baba bafise izo ngorane nko muri nyanza rake barafise ingorane z'amakaramu naho mu ntwaro bari bafashe ingingo yo kubuza guca ibiti ari navyo bivamo amakara ku neza yo gukingira ibidukikije barabona ko abanyagihugu batorohewe mu kuronka ayo bakoresha mu ngo jean claude nduwimana musitanteri wa komine nyanzarake asaba abo babifuza gukora urudandazwa rwo gushikana amakara mu mihana kumwitura kugira ngo bahabwe impanuro bokwisunga ukeneye guca amakara baja mu mashirahamwe azwi bakaronka impapuro zisabwa n'amategeko kugira ngo berekane ingene n'aho hantu bazoba baciye ivyo biti vy'amakara bazoca babisubiriza abo turabafasha mu kubereka inzira bocamwe kugira ngo baronke izo mpapuro zisabwa n'ubushikiranganje bw'ibidukikije hano muri komine ko tuba tubazi nuko baba bari mu makoperative uwo bafise ikibazo yo kwitura intwaro kugira ngo tumuhe umuco abo bene gihugu nabo nyene bomenya yuko ibidukikije tutabibungabunze ubuzima bwabo butoshoboka urugo rwose rwotera ibiti bitari munsi ya mirongo ibiri mu minsi iri imbere umwe wese azohora asenya inkwi zo gucana mwitongo iwe uca usanga n'ibibazo mu bene gihugu biragabanutse amatagisi y'umurengera asabwa mu nzira abaranguzi b'amakara araba inzitizi ry'uko ibiciro vy'amakara bishobora gutera bimanuka abasanzwe bajejwe ibikorwa vyo gukingira ibidukikije bakabona ko ari uko abo baranguzi boja mu mashirahamwe kugira ngo ingorane bahura nazo zimenyekane kare umunyagihugu muto muto atarashikirwa n'ingaruka nk'izo zijanye no kubura amakara mu ntara ya makamba mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika
rero nshuti bakunze akaba ino ngaha duciye dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe ariko muratwumviriza muherereye iganino mu masaha ari imbere turaza kubandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda igihe cy'isaha cumi aza ko ari ikiganiro muri isanga gitangura saa kumi kigahera saa kumi n'imwe igihe cy'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe cy'isaha imwe n'igice nahaza kuba ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cyane cyane muri afurika diane nahazwe macbili ya bero hamwe na ingenieur linas twari kumwe mu biganiro by'uno mwanya twifurize indwi nziza tubasigiye kano karirimbo amahoro kagabi
abamarayika bahora bankikije izina ryanjye ryanditse ku mutima wawe ndi umwana mu rugo kwa data yeah, yeah, yeah. amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima wanjye amahoro ibyishimo
Pour tes beaux yeux, ma belle, j'aurais tout